tubashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na joy diane ni nahazo ngiye kuremesha amakuru tubafitiye muri kano kanya umwungere wa eklezia katolika papa francisco yifuza kumenya ukuri no gushengeza imbere y'ubutungane abagandaguye uwahoze aserukira vatikano mu burundi archevêque michael cortene yagandaguriwe mu burundi mu bihumbi bibiri na gatatu imiryango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze bavuze bati ko twumvise ko hariho umugwi uri kuragira amatohoza twosaba rero ko wonyarutsa kugira ngo umwaka uza tube tuzi ingene vyagenze
uyu ni perezida w'uburundi evariste ndayishimiye hano majambo yavuga atahuka avuye i vatikano aho yabonanye n'umwungere wa ekleziya katolika papa francisco muri make muri etiyopiya bamaze guteshwa izabo n'ingwano hagati ya leta ya etiyopiya n'ingabo z'intara ya tigre barenze miliyoni zibiri onu nayo iri kwirondera imiliyari zine n'amamiliyoni amajana ane z'amadolari yo gufasha miliyoni mirongo ibiri z'abanyaafganisitani ano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu Ishirahamwe mpuzamakungu ONU itangaza ko ingwano hagati ya leta ya Ethiopia n'ingabo z'intara ya Tigre yakuye mu vyabo abantu barenga miliyoni zibiri kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ejo ni Mukankusi arabandanya n'ino nkuru muri uyu mwaka imirwano yimukiye mu ntara ya afar yatesheje ibyabo abandi banyaetiyopiya kimwe n'impunzi zaturutse mu gihugu baturanye cya eritrea bashakisha ahaba hari umutekano ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr rivuga ko impunzi ibihumbi zavuye mu byabo biturutse ku mirwano mu ntara ya afar astrid castellen umuhuzabikorwa by'ubutabazi wa hcr avuga ko umutekano mu karere ugerwa ku mashyi by'umwihariko ku mupaka hagati y'intara ya tigreya n'iya afar uyu muyobozi avuga ko mu kwezi kwa kabiri gushize imirwano yatumye impunzi ziri hagati y'ibihumbi makumyabiri na magana atandatu n'abandi bantu ibihumbi magana atatu bo mu ntara ya afar bata ibyabo agahenge mu rwego rw'ubutabazi katangajwe mu minsi myinshi ishize katumye haba kwizera ko imfashanyo ishobora kugera ku bayikeneye nubwo ako gahenge kabonetse ariko indi mirwano yavuzwe mu ntara ya afar muri iki cyumweru hagati aho abataye ibyabo bo mu ntara ya afar baragerageza gutuza kandi bafite icyizere ko aho bacumbitse ari iby'igihe gito ejo ni bandaniriza muri libiya aho fati bashaga yagenye mu mabanga y'umushikiranganji w'intwari yo hagati n'inama nshingamateka ifise icicaro mu burasirazuba bw'igihugu muri uku kwezi yiteze gutwara leta itripoli mu misi iri imbere adakoresheje ingufu ibyo bashaga yabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters nyuma y'impaka zimaze ibyumweru abdul hamid al debeiba wari wagizwe minisitiri w'intebe w'agateganyo hashize umwaka binyuze mu nzira y'amahoro ishyigikiwe na onu yanze kurekura ubutegetsi bashaga nyuma y'uko amatora yateganyijwe mu kwezi kwa cumi n'abiri aburiyemo kandi akomeje kuba mu murwa mukuru ashyigikiwe n'imwe mu mitwe ifite intwaro nyuma y'uko inzira y'itora itubahirijwe inteko ishinga amategeko yavuze ko guverinoma ya dbeiba yacyuye igihe kandi yahisemo bashaga kugira ngo ayobore inzibacyuho nshya iganisha igihugu ku matora mu mwaka utaha ibyo cyakora izindi mpande zishyamiranye zabiteye utwatsi bashaga yagerageje kwinjira i tripoli mu byumweru bitatu bishize aherekejwe n'amakamyo ya gisirikare afite intwaro zikomeye ariko yasubiye inyuma ubwo ingabo ziri ku ruhande rwa beiba zafungaga imihanda yinjira mu murwa mukuru kuva icyo gihe libiya yaheze mu gihirahiro cya politiki aho guverinoma zombi zivuga ko zemewe imbere y'amategeko hari ubwoba ko hakongera kwaduka imirwano cyangwa igihugu kigacikamo ibice kandi onu n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigerageza kuzanzamura itora byarananiwe bashaga yagiye asubiramo ko atazigera akoresha ingufu ngo yinjire mu murwa mukuru kandi yabwiye reuters ati kugera i tripoli kwacu no ku cyicaro gikuru cya guverinoma bizatungana mu mahoro
hejuru mukangutse turacari kumwe kuri uno wa kane onu yavuze ko isaba amadolari miliyari zine na miliyoni amajana ane yo gufasha miliyoni mirongo ibiri z'abanyaafganisitani bakeneye ibiribwa aho kuba n'imiti yo kwivuza n'ibindi vyankenegwa mu banyaafganisitani barenga miliyoni mirongo ine mirongo itandatu ku ijana by'abaturage bakeneye inkunga y'ibiribwa onu ivuga ko afganisitani ari kimwe mu bihugu birimo ibibazo byinshi ku isi umuhuzabikorwa by'ubutabazi wa onu martin griffiths amaze iminsi itari mike i kabul avuga ko ubuzima bw'abantu miliyoni mirongo buregetse ku kagozi uyu muyobozi avuga ko yasuye ibitaro by'abana akigera mu gihugu kandi ko yahungabanyijwe n'ibyo yabonye mu byo yabonye harimo uduhinja twavutse tutagejeje igihe abana bafite indwara zituruka ku mirire mibi umubyeyi wari utwaye umwana ufite ibibazo by'imirire mibi amaze gupfusha abandi babiri kuva abatalibani bongeye gufata ubutegetsi mu kwezi kwa munani umwaka ushize ubukungu bwa afganisitani bwaguye hasi cyane miliyari z'amadolari y'imfashanyo mpuzamahanga zarashize bituma serivisi za guverinoma zihagarara kuba abantu batarabashaga kubona akazi byabaviriyemo gusaba inguzanyo kugira ngo iminsi yisunike ibi byatumye imyenda yiyongera byongeye kandi afganisitani zahajwe n'amapfa atarigeze abaho mu myaka mirongo itatu onu irasaba byihutirwa abaterankunga mpuzamahanga gufata mu mugongo abaturage ba afganisitani iranabasaba gushinyiriza bakirengagiza ibyo batumvikanaho n'abatalibani muri politiki yabo ivuga ko amafaranga asabwa ari ayo kurengera ubuzima no guha abanyaafganisitani icyizere cy'ejo hazaza
amakuru muhejeje kumva yateguwe na ejeni mukankusi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya facebook yacu youtube na instagram ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu burundi papa francisco umwungeri wa ekereziya katolika yifuza kumenya ukuri no gushengeza imbere y'ubutungane abagandaguye uwahora aserukira papa mu burundi archevêque michael cortine nyakwigendera cortine yiciwe mu gitero c'abitwaje ibirwanisho umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ibindi kuri ino nkuru turabaza mugenzi wacu pierre claverne iyo nkuru ari kigali mu rwanda leta ya vatikano n'umwungeri mukuru wa ekereziya katolika batangaje ko abishe uwahoze aserukira papa mu burundi babwirizwa kumenyekana imbere y'uko hahimbazwa imyaka mirongo ibiri iheze yishwe mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uza musenyeri mikayeli kurutini yiciwe mu minago ubu ni mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu yaguye mu mutego w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho bari bahanganye n'abasirikare b'igihugu icyo gihe cy'intambara kurutini w'umunyayirelande yari amaze imyaka itatu gusa aserukira papa mu burundi icyo bikoze umusenyeri yishwe afite imyaka mirongo itanu n'umunani yumvikanye akatari gake asaba abashamiranye gushyira hasi ibigwanisho bakaja mu biganiro ndetse ekereziya katolika yikeka ko ashobora kuba ari cyo yazize ibyo papa francisco n'umunyamabanga mukuru wa leta ya vatikano babibwiye umukuru w'igihugu cy'u burundi mu rugendo yaramazemwo indwi yose ku cicaro gikuru ca katolika mu gihugu c'ubutaliyano perezida evariste ndayishimiye yijeje papa francisco ko amatohoza kuri urwo rupfu agiye kunyaruka baratubaza bati none mu matohoza mubigejeje hehe ko nabo bifuza yuko isabukuru ry'imyaka mirongo ibiri iheze agandaguwe yuko baba bamenye imiryango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze uburongozi bw'igihugu bwari buhari ntibwari bufise ubushobozi bukwiye bwo kugira amatohoza akwiye kuko murabizi ko twari mu bihe vy'amagume aho umwe wese yatumwikomo ku wundi none rero yuko ubu mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira bazobigirira amatohoza bavuze bati ko twumvise ko hariho umugwi uri kuragira amatohoza twosaba rero ko wonyarutsa kugira ngo mu mwaka uza tube tuzi ingene vyagenze ubu nawo uwo mugwi musanzwe muzi kuri ku kivi ku buryo twizeye neza yuko tuzomenya ingene vyagenze igihe yatahuka avuye mu rugendo rwiwe ku muhingamo kuri uyu wa gatatu perezida ndayishimiye yavuze ko ivatikano banamubajije ingene imigenzerane hagati ya ekereziya katolika n'ubutegetsi yifashe mu gihugu ciwe mu ntoreka zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abungere ba ekereziya katolika bari bahanuye nyakwigendera perezida petero nkuru nziza kudasubira kwitoza mu kindi kiringo bavuze ko bari bafise amakenga ko ico kiringo kizotera indyane mu gihugu n'inyuma y'intureka urwego rwa kereziya katolika rwaranebaguye amatora yashikanye umukuru w'igihugu ahari ku butegetsi ibi vyatumye izo nzego zibiri zitarabana ryiza umukuru w'igihugu yishuye papa francisco kubu imigenderanire yasubiye kunaguka twaraganiriye n'imibano hagati ya ekereziya katolika ni inzego z'uburundi z'igihugu ndamwiganira yuko turiko dukorana neza cyane kereziya katolika y'uburundi ifasha cyane mu by'imibano mu bijyanye n'iterambere mu bijyanye y'amagara y'abantu n'indero kandi yuko ari ifise amashuri menshi ibitaro byinshi baca baranavuga bati mu minsi iheze harabaye agatosi hagati y'abanyepolitike na ekereziya katolika bati none ubu ubyifashe gute hanyuma turamubwira ko uno munsi bimeze neza yuko amaparuwase ari yaguma ariko arafasha kugira ngo nk'urwaruka rutere imbere urwaruka rushobore gukora ibikorwa by'iterambere uyu mwaka ekereziya katolika yiteguriye guhimbaza imyaka mirongo itandatu iheze intumwa ya mbere ishitse muri ico gihugu guserukira papa ku mwaka uza naho ni isabukuru y'imyaka ijana na mirongo ibiri n'itanu iheze ekereziya katolika ishitse mu burundi umukuru w'igihugu yaratumiye papa francisco muri iyo minsi mikuru papa yishuye iki narashimishijwe n'uko yakiranye n'igishika cishi ayo masabo yanje aca arambwira ati mugabo w'umwaka yaramaze gufata izindi ndinganizo ku buryo avuga ati mu mwaka uza ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nzoca nza kandi ndabyanditse kuko yaciye abyandika byerekana yuko yabyakiranye igishika urugendo rw'umwungere mukuru wa ekereziya katolika mu burundi ruheruka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda aho papa yohani paul wa kabiri yahamaze iminsi itatu mu kwezi kw'icenda hamwe papa francisco yogendera uburundi azosanga abakristu baragabanutse agereranije n'abari bahari igihe yohani paul wa kabiri yagendera uburundi raporo y'inama nkuru y'abepiskopi katolika yerekana ko ubu abakristu ba katolika bagabanutse kuva ku bice birenga mirongo icenda kw'ijana gucika ku bice mirongo itandatu na kimwe ku ijana nayo abakristu b'ayandi madini y'abakizwa bariyongereye gucika ku bice mirongo ibiri na kimwe ku ijana bavuye ku bice bitanu ku ijana vy'abarundi mu myaka mirongo itatu iheze pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari hagezweho mu gisata c'impunzi ishamwe save the children rikora mu gisata c'indero mu ikambi y'impunzi ya nduta rivuga ko mu kiringo kitarenga umwaka rimaze gusubiza mu miryango yabo abana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi barenga ibihumbi bitatu bari baratorotse ikambi baja gupagasa mu bindi bisagara vya tanzania umumenyeshamakuru ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin yaduteguriye ino nkuru umuvugirizi wa save the children mu nkambi ya nduta bwana jamali abdallah mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yavuze ko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka inkambi bakajya gushaka ubuzima muri izo havugamo ubukene bugaragara mu miryango benshi muri bo n'abaheba amashure bivanye n'ikibazo cyo gukena ibikoresho bya nkenerwa harimwo amakaye n'imyenda y'ishuri avuga ko ikibazo n'uko baca bakoreshwa imirimo isaba ingufu nyinshi kandi barengeye nko kurima gufyatura amatafari kubaka amazu no kuragira ibitungwa bwana abdallah yavuze yuko iryo shyirahamwe ritegereje gufasha abana barenga ibihumbi bitanu mu gice cya mbere mu ntumbero yo kubaha imfashanyo zitandukanye kugira bagire imibereho myiza nk'abandi katika kipindi mwezi huu tuseme muri kuno kwezi turimwo turakora isakwa ry'abana bari inyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi benshi mu abo tumaze gutahana twasanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu naho biri uko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere dusaba uwuzobabonaho hose mu bijiji azotubarire kugira dukomeze uwo mugambi wo kubasubiza mu nkambi mu ntumbero yo kubafasha bikwiye bamwe mu babyeyi batuye mu nkambi ya nduta bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko abana benshi batoroka inkambi kubera ubukene bugaragara mu miryango buterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe abanyeshuri benshi barasafira bakajya hanze y'inkambi kurondera ubuzima ubuzima bw'abanyeshuri bwaranonekaye umuntu arashobora kureka kwihangana ugasanga aratorotse kandi bivanye n'ubuzima bwe bubi rero bishobora gusanga ubuzima nabwo nyine budasa usanze ubuzima budasa uza usanga n'ingeso zitandukanye barahuye n'indwara nyinshi zitandukanye bamwe barahevye amashuri abandi nabo baragiye inyuma y'ikambi kurondera amahera ngene bobaho abandi nabo ugasanga baguma bahura n'ingorane zitandukanye zo ngaha mu nkambi ko ngaha mu nkambi benshi ndira usanga ari ubuzima nyine bwabacanze baca baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye ariko ushobora kubura umubake ugasanga urabuze agasabune cyangwa urabuze utuvuta abenshi baratwaye amata abandi baraja mu bijiji kubigira abandi baraba ibirara byo ngaho nta bikoresho bafise na cane cane nka birya bikoresho babaha vy'ishure twasaba ahubwo ko bobafasha bakabaha ibikoresho mu gihe ishirahamwe save the children ririmo gufasha abana abo bavyeyi batuye mu nkambi basavye yuko amashirahamwe atandukanye yofasha imiryango ikayironsa imfashanyo zihagije ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye bobafasha nyene bakabaha nk'ivyangombwa amakaye amakaramu canke bakabaha nyene ibintu nyene vyo gufasha nyene nk'abo bigeme nyene hasahasa nk'abigeme hapo jicho saba nuko abanyeshuri babapokeza ibikoresho vyo gukoresha kugira ntibaje baje guhura n'izo ngorane bahuye nazo ntibasohoke hanze y'inkambi kubwo ubuzima bw'ivyo bikoresho canke ngo baje gukora ubundi buzi butandukanye mu nkambi kubwo kubura ibikoresho vyo kw'ishuri ishyirahamwe save the children rifasha igisata c'indero mu nkambi y'impunzi ya nduta yemeza ko rishoboye gufasha abana bashika ibihumbi icenda buri uko umwaka utashe gusa hakurikije ibitigiye bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shirahamwe hari abandi barenga ibihumbi indwi bakeneye imfashanyo zitandukanye mu nkambi ya nduta kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika
abakunzi b'inkino na siporo ku ijwi rya amerika aka kazi kimurakamenyereyo kavuze tuba tubafitiye bishasha mu by'inkino ibihugu bizoserukira umugabane wa afurika mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru vyaramenyekanye icese ni senegal ghana maroc cameroon na tunisie inkino zizotangura ku itariki ya mirongo ibiri na rimwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe zihere ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kw'icumi na kabiri kuno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ikazobera muri qatar imirwi nserukiragihugu ni mirongo itatu n'ibiri niyo izohiganwa muri ico gikombe uno mwaka imbere y'uko ico gitigiri congerezwa kigashika ku mirwi mirongo ine n'umunani mu gikombe c'isi yose co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu mugenzi wacu fidel niyongabo yaganiriye n'abamenyeshamakuru bacu b'inkino ariwe desire hatungimana na jean claude munyandinda bompi bari mu rwanda rwanda barashimikira cyane kuko ngene babona imirwi yo muri afurika yotsinda itike yo kuja mu gikombe c'isi yose c'uno mwaka muri qatar desire hatungimana niwe atangura avuga ni ukuvuga yuko ugiye kuraba ingene izo nkino zagenze igihe cyantangaje ni urukino rwahuje kameruni n'umugwi wa algeria kubera muribuka ko mu rukino rwa mbere umugwi wa kameruni wari watsindiwe muhira igisindo kimwe ku busa nta muntu rero yari yiteze yuko kameruni iza guhabwa igenda muri algeria ngo ihakure intsinzi nibyo koko umugwi wa kameruni rero watangwe kuronka igitsindo muri algeria algeria irakigombora kubera yari yatsinze igisindo cyo hanze byasa n'uko imaze kuronka uburenganzira bwo kujya mu gikombe cy'isi kuko hari hasigaye mu mwanya muto cyane mbere bari bashitse muri wa mwanya w'inyongezo ariko rero umugwi wa Cameroon niwo watangaje abantu muri izi nkino zose twagiye turabona kuko uwo mugwi wagiye kuronka igitsindo ku masegonda ya nyuma igitsindo cyatsinzwe na Carle Toko Ekambi icyo gitsindo rero kikaba caje cy'igitangaro ugiye kuraba ukuntu urwo rukino rwari rumeze ni koko Cameroon ntibari ko barayisumbya bimwe bigaragara nubwo kwija gutsindira ibitsindo bibiri kimwe umugwi wa Algeria nirwo rukino mbona rwoba rwarantangaje kuko kubona Maroc itsinda Repubulika Iharanira demokarasi ya kongo ntivyari bitangaje cane uravye urukino rwa mbere ngene rwagenze eka na tunisiya nyene nuko ico novuga rero je urukino rwantangaje urukino rwaje rwerekana yuko umupira w'amaguru vyose bishoboka kandi ari ukurindira musegonde wa nyuma gushika ifirimbi ivuze ni urwo rukino rwahuje kameruni n'umugwi wa algeria weho jean claude munyandinda ivyavuye muri izo nkino ivyo bihugu bizoserukira afurika mu gikombe c'isi yose c'uyu mwaka muri qatar hari ivyatangaje canke iyo migwi ubona niyo abantu bari biteze urakoze fidele nibyo koko nk'uko mugenzi wanjye desire abikomojeho ikipe ya kameruni yari yatsindiwe iwayo mu rugo igitego kimwe ku busa na algeria igira itya ku mukino wo kwishyura nayo irishyura ndetse inarenzaho ahangaha umuntu yavuga ko bitunguranye ariko yewe nakongeraho ko bidatunguranye cyane kubera ko kuba kameruni yaratsindiwe iwayo ni ibintu bikunda kuba umupira w'amaguru algeria nayo kuba yatsindirwa iwabo mu rugo nta cyatungurana cyane cyane ugereranyije n'uko yari yaritwaye mu marushanwa aheruka dukurikije ko yari yaritwaye mu gikombe cya afurika giheruka kuba bigaragara ko ari ikipe iri fragile cyangwa se ikipe itagifite ubukana nk'ubwo yari ifite mbere aha rero umuntu yavuga ati kameruni nibyo koko nayo urwego rwayo ntabwo ari rwa rwego dusanzwe tuyiziho mu myaka ya za mirongo cyenda ariko nyine bo baba bavuga bati kameruni igihangange muri afurika nta kipe n'imwe dutinya yaba rero mu bihugu byo muri afurika yo mu majyaruguru ntabwo tubatinya turi ibihangange kuri afurika niyo mpamvu rero umuntu avuga ko kuba rigobert song umutoza mushya utaranahabwaga amahirwe mu by'ukuri bavuga ko urwego rwe rutari urwo gutoza ikipe nka kameruni yagiriwe icyizere n'umusangirangendo wese samuel tofisi amuha kuyobora ino kipe ya kameruni Eh, yabigezeho rero eh, ni ukuvuga ngo yaratunguranye ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande nkavuga ko yatunguranye n'ikipe ya algeria muri iki gihe ntabwo ari ikipe yifashe neza naho rero mu yandi makipe ane asigaye nk'uko twabikomojeho mu kanya tunisiya eh, kuba yatsinda mari ni ibintu bisanzwe nanavuga ko ndetse tunisiya eh, kuba yatsinda mari nta kidasanzwe kirimo kuko mari urebye amakipe icumi yarimo ahatanira kubona ino myanya itanu mari twavuga ko ari ikipe y'akana cyane cyane ko itarabona n'amahirwe yo kujya mu gikombe cy'isi mu mateka yayo maroke gutsinda kongo twavuga ko nta cyatunguranye kirimo hanyuma senegal gutsinda misiri eh, ni amakipe koko abiri ari ku rwego rwo hejuru ariko egypte cyangwa se misiri yasubiye inyuma ku buryo bugaragara senegal yari nayitsinze no mu gikombe cya afurika ku mukino wa nyuma nacyo nta cyatunguranye kinini hanyuma rero ghana na nigeria ahangaha naho eh, ghana twavuga ko wenda yatunguye nigeria ukurikije uko ghana nayo yari isanzwe ihagaze muri iki gihe ko urwego rwayo rwasubiye inyuma ariko na nigeria nayo ni uko cyane cyane ko nayo yatashye nabi muri iri rushanwa ry'igikombe cya afurika riheruka muri make rero twavuga ko aya makipe agiye kuzahagarara umugabane wa afurika ni amakipe ubona ko asa nkaho yabikoreye anabikwiye nta kipe twavuga ko yatunguranye cyane usibye kameruni nyine yatsinze algeria eh, yitsindiye iwayo desire uravye ivyo bihugu ayo makipe yahuye ibitsindo vyari ivyegeranye uguhiganwa kwari kwegeranye uretse repubulika ya demokarasi ya kongo yatsinzwe muri izo nkino zibiri ibitsindo bitanu kuri bibiri ahandi wasanga ari igitsindo kimwe canke banganya mugabo ca gitsindo kiba cinjijwe hanze akaba ico catumye gitatura amatati hagati y'iyo migwi vyerekana iki ku bwanyu desire rero cyo byerekana fideli ni ikintu kiriko kiragaragara twagiye turabona mbere mu gikombe cya afurika icyo byerekana ni uko muri afurika uno munsi nta migwi mito mito igihari nibyo koko repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatsinzwe ibitsindo bine ariko ahandi byagiye kiraho igitsindo kimwe kimwe cyangwa ubusa ku bundi byerekana rero ko imigwi yo muri afurika uno munsi mu mupira w'amaguru isa n'iyinganya inguvu isa n'iyinganya inguvu kuko niyo bariko barakina kuvuga ati umuntu aratahukana intsinzi biragoye cyane kuvuga dufatiye nko muri gikombe cya afurika cyaheruka twarabonye imigwi mito mito imigwi nka za gambiya ubona ko ta kahise ikomeye ifise nka za komoro yashyize muri gikombe cya afurika ugasanga iri kwiyabiza icyuya kimwe gikomeye cyane imigwi twari tuzi yuko ari ihanganye muri afurika cyadagaye rero ibihugu nka ghana ibihugu nka nigeria birataha hakiri kare eh, ibihugu vya algeria birataha hakiri kare icyo ni ikintu gikomeye cyane ko kerekana umupira w'amaguru muri afurika ukuntu uri kurasa n'ugutera imbere bya bihugu byitwa ngo ni bito biriko biratera bija imbere hanyuma bya bindi byitwa ngo ni binini nta nta intambwe niniya cyane byateye uno munsi n'umupira muri afurika twavuga yuko imigwi myinshi isa n'iyegeranye cyane kandi ikindi novuga ni uko koko ugiye no kuraba burya n'ubuhinga bwarazamutse ugiye kuraba imigwi yo muri afurika uno munsi ukaraba abakinnyi ikinisha imigwi basanzwe bakina mu bihugu bya buraya usanga ari imigwi ikomakomeye imigwi eh, ifise amateka byerekana rero ko muri afurika umupira w'amaguru uriko uratera imbere nta gihugu gisumbye ikindi bimwe bigaragara cyane eh, byerekana yuko mu minsi iza mbere amahiganwa ya afurika eh, azoba akomeye cyane kuko azabahura imigwi isa n'iyinganya inguvu niko ubibona muri make nawe jean claude Ah, nibyo nibyo urwego rw'imikinire rwagiye ruzamuka ah, ntabwo ibyo kugendera ku mazina ngo ikipe irakomeye ikipe irakomeye ibyo ngibyo ntabwo bikigezweho iyo hajemo ubushake n'ubushobozi mu mitegurire y'ikipe y'igihugu icyo gihe ikipe ishobora kwitwara neza nk'uko desire yari abivuze ni ukuvuga ngo amakipe yitwaraga neza mu myaka icumi ishize ntabwo ari ngombwa ngo ariyo tubona ari hejuru ku isongero cyangwa se ku isonga y'ayandi makipe hano muri iki gihe bigaragara ko iyi kipe eh, ishyizemo ubuserire cyangwa se ishyizemo umurava ugaragara mu gutegura ikipe y'igihugu gutegura ikipe y'igihugu bijyana no gushyiraho amarerero cyangwa se development ihereye hasi gushyiraho abatekinisiye bakurikirana abakinnyi abakinnyi bageze hakurya bakina ku mugabane w'uburayi kubakurikirana umunsi ku munsi mukagirana n'umubano mwiza ku buryo igihe uzamuhamagara ngo aza gukinire hari ibintu byinshi bigomba kugenderwaho eh, ibyo bi- ibyo bintu byinshi rero bikaba bigomba gushingirwa ku mitegurire cyangwa se ku miyoborere y'umupira w'amaguru mu bihugu bigiye bitandukanye aha rero hagiye hagaragara ko ibihugu cyangwa se ubuyobozi bw'amashyirahamwe na za minisiteri z'imikino mu bihugu binyuranye abagerageje bose gushyiramo imbaraga n'ubushake bwinshi bagiye bagera ku musaruro ugaragara urabona ko nk'ikipe ya senegal eh, twafata ko ubu ngubu muri iki gihe ari nk'umwami wa futuboro muri iki gihe tugezemo ni ibintu yaharaniye ni ibintu yateguye ibiha igihe gihagije nta gucika intege none ubu ngubu iragaragara nk'aho ari ikipe iri ku isonga muri iki gihe muri afurika ni ukuvuga ngo n'andi makipe nk'ubu ngubu twavugaga algeria algeria ntabwo ikiri ku rwego abantu bari bayizeho mu myaka ibiri itatu ishize nigeria nayo bigaragara ko yasubiye inyuma nta gitinyiri gifite nka mbere aha rero ni ukugaragara ko ibintu byose nta na kimwe kikora nta kintu kizaho hazari ni ibintu bitegurwa kandi bigategurwa igihe kirekire desire kuba urukino rwahuje Ghana na Nigeria eh, rugiye kurangira abarorerezi abafana bihereje ikibuga bakagira imigumuko Eh, byaratanze isura mbi ku ku vyerekeye ukwitwara kw'abafana nikihe mubona catumye ivyo biba Eh, nikihe n'abajejwe gucungira umutekano mu bibuga vy'umupira w'amaguru bokora muri make icyo byavuye ko eh, si kindi ni agashavu ka nigeria kubera nigeria eh, imaze kuva muri ayo mahiganwa yari yasa imaze kwizera nayo nyine ko izahabwa ikindi gikombe cy'isi kizobera muri qatar ariko rero siko byagenze kuko umugwi wa ghana eh, wari wanganije iwabo wagiye kuronka intsinzi muri nigeria abanigeria rero birabababaza cyane abakunzi b'umupira w'amaguru niko kujya mu kibuga mbere bikaba bivuga ko ari umuganga yari yarungitswe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika kafu bamwe bapima icyo bita uko ati abakinnyi bafashe ibiyobyabwenge muri antidopaje hanyuma yoba yarahasize ubuzima mbere yarapfuye uwo muganga wa kafu abandi bantu benshi barakomereka kubera abo bantu bagiye kwinjira mu kibuga ni ibintu rero byo gutera ibyatsi cyane kuko mu mupira w'amaguru hariho gutsinda gutsindwa no kunganya iyo abantu batsinzwe bategereza kumenya yuko ari ibishika mu mupira kuko utemera gutsindwa ntiwokwirwa urajya mu mahiganwa abantu rero abarongoye amashyirahamwe y'umupira w'amaguru eka n'abategetsi batandukanye barakwiye kwigisha abarorerezi bakamenya koko ko gutsindwa bibaho bakanabyigishwa mu migwi iwabo haba mu makurebe cyangwa mu migwi iserukirabihugu bakigishwa yuko gutsindwa bibaho gutsindwa rero bimaze kumenya bikajya mu mitima y'abantu ko bibaho birashobora no gufasha ugasanga abantu barakiriye gutsindwa hama bagaterwa ibikurikira ubu rero biragoye cyane kubona umugwi wa nigeria Eh, bijya bintu byashyitse n'ibintu by'ibiterasoni ni ibintu byo kwiyamiriza ni ibintu byo gutera ibyatsi mu nkino tukibaza mbere ko hazofatwa n'ibihano bikomeye ugiye kureba ibintu byabaye eh, kubera bikunze kuba mu mupira w'amaguru ntibiba muri afurika gusa niburaya byarabaye birakunda kuba mu migwi ariko ico gusa umuntu yose aba arongoye umupira w'amaguru ni uko buza barigisha abantu bakamenya yuko gutsindwa ari ibintu bishika kandi bakavyakira ahubwo mbere bagaheza bakanifu- bakanashimira bakanipfuriza intsinzi novuga ati gafelisita n'abo bantu batahukanye intsinzi nico bita fair play mu rukino bakavyiyamiriza bakaja mw'ibarabara bakiyamiriza kandi mu mupira koko atariko vyateza kugenda Eh, muri make jean claude kuba iki gikombe c'isi yose kizoba mu kwezi kw'icumi na rimwe n'ukw'icumi na kabiri bibaye irya mbere mu mateka y'igikombe c'isi yose kubera kibereye muri qatar mubona hari ico bizohindura mubona hari ingaruka bizogira ku vyerekeye amashampiyona atandukanye abakinyi baba barimwo n'ico gihe c'umwaka ku vyerekeye kwitegura kuri bo ku mubiri no mu mutwe nibyo hasigaye twavuga amezi ageze ku munani eh, twavuga ko atari amezi makeya na umwanya urahagije wo kugira ngo aya makipe yitegure hari abakiri muri za shampiyona z'iwabo abakina ku mugabane w'i burayi nabwo shampiyona ziracyarimo ntizirarangira eh, ariko ngira ngo eh, i- iki gikombe cy'isi kizaba mu kwezi kwa cumi na kumwe eh, shampiyona izaba yarongeye gutangira abakinnyi bazaba bari fure ngira ngo ni umwanya uhagije wo kwitegura eh, cyane cyane kuri aya makipe azaba yahagarariye afurika tunisiya eh, maroke eh, kameruni senegali ndetse na ghana ngira ngo umwanya wo urahagije ariko rero burya igikombe cy'isi kugitegura ntabwo ari ayo mezi gusa birasaba nyine ibintu byinshi birasaba no kugira ngo bategure abakinnyi no mu mutwe aho babarizwa hose babumvishe ko eh, bagomba guhatanira igihugu cyabo ndetse bakanabasaba no kwigengesera cyane cyane ko umuntu adafashe precaution cyangwa se ngo afate ingamba zituma nawe yirinda ubwe ashobora kwisanga mu mvune mu buryo butunguranye ariko mu bijyanye no gucunga umubiri we na disipurine ye n'ibyo asabwa ni- n'igihugu cyamubyaye kugira ngo azahagarare neza ibyo ngibyo ni stili turagaruka muri ya miyoborere no gukurikirana abakinnyi Eh, hari rero twavuga ko ari umwanya uhagije ntabwo wenda ari umwanya munini ariko ni umwanya uhagije kugira ngo amakipe yose abe yashyize byose ku murongo kugira ngo azashobore kwitwara neza Qatar rero nayo tuba tugarutse nko kuri Qatar nibwo bwa mbere izaba yakiriye igikombe gikomeye nk'iki ngira ngo na Qatar ubwayo tuyivuze twavuga ko ari occasion nziza cyangwa se umwanya wayo mwiza wo kugira ngo nabo bazamure urwego rwabo rw'umupira w'amaguru cyane cyane ko mu bikorwa remezo byinshi bamaze kubikora amasitade yamaze gutunganywa ibintu biri kujya ku murongo Yep.
ko noneho birasabwa noneho ngo ikipe nayo ya Qatar izaba iri mu rugo nayo nubwo nyine gutegura eh, bigaragara ko ubushobozi bw'amafaranga n'ibikorwa remezo birahari ariko se no mu kibuga izagaragaza ubwo bushobozi ibyo rero nabyo ni inshingano zisabwa abahagarariye umupira w'amaguru muri icyo gihugu Murakoze.
kwizera ko iri rushanwa rizagenda neza icyo igihugu cya Qatar gisabwa ni ukugira ngo n'ikipe y'igihugu yabo nayo izagaragaza urwego rushimishije rw'umupira w'amaguru ntizatahire gusa gutegura kuko gutegura neza no kugaragaza ibikorwa remezo byiza eh, ni- ni ikintu cyo gushimwa ariko nanone gutsindirwa mu kibuga ugatsindwa nk'udahari nabyo byaba ari igisebo ku gihugu cya- kizaba cyakiriye iri rushanwa ry'igikombe cy'isi murakoze yari desire hatunga imana umumenyesha amakuru w'inkino ari i kigali mu rwanda hamwe na jean claude munyandinda nawe nyene umumenyesha amakuru w'inkino nabo nyene ari i kigali mu rwanda twako turavuga ku migwi yaronse itike muri afurika yo kuja mu gikombe c'isi yose c'umwaka muri qatar ndabashimiye murakoze urakoze fidele urakoze fidele barakoze bagenzi bacu desire hatungimana fide niyongabo hamwe na jean claude munyandinda kuri ubwo busesanguzi bwabo mu by'imikino akano nga rero duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya diodone cubahiro wakoze nk'uko wama nande diane nahazo turaza gusubira igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru ngiye